muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashuhuje mwabonye imana ikingura ni thomas kamirindi kuri mikoro uyu munsi ni ku wa kane tariki ya kane ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubizi turi kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu naho ku maradiyo yanyu muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi imyidogo yamaho ibyo ni ibintu bisanzwe bati ntibugitwaho tutaronse mugabo twarabijeje yuko tuzobana tubashigikira tubasabira kugira ngo nabo baronke nabo babone yuko ari abenegihugu atakubakumira uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya bubanza mu burundi arasobanura impamvu bamwe mu bahungutse bava mu nkambi ya rusenda muri kongo basubirayo gufata imfashanyo amakuru yo mu biyaga bigari kandi arimo n'ibibazo by'ubucamanza hagati y'u rwanda n'ubufaransa ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abanzirizwa n'ayo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana
urakoze thomas abasirikare ba nigeria bagera kuri mirongo itatu gushika ubu ntawuzi irengero ryabo ni nyuma yaho baterewe n'umuhari w'iterabwoba wa boko haramu ku kirindiro cyabo muri leta ya yobe ni mu buraruko bushyira ubuseruko bw'icyo gihugu amakuru atangwa n'umusirikare w'intwazangabo atashimye kwivuga izina avuga ko icyo gitero cyabaye mu mpera z'indwi buca haba noheli cyahitanye kandi abasirikare ba nigeria batanu avuga kandi ko batazi neza ko abasirikare boba barahunze canke bagizwe imbohe na boko haramu ico gitero cabaye mu gihe uwo muhari w'iterabwoba usanzwe wariciwemwo imirwi ibiri dacana uwaka wongereje ubwicanyi mu mezi abiri aheze ibitero hamwe n'imitego y'urutavanako kuva inyuma ya noeli perezida wa nigeria muhammadu buhari mu ijambo yashikirije abanyagihugu biwe yifuriza abifuriza umwaka mushasha yavuze ko agiye gusezerera boko haramu haraheze kandi imyaka ibiri wenyine ubwiwe avuze ko uwo muhari ibyawo bisa n'ivyarangiye kuvaho rero uwo muhari utanguriye ibitero muri ico gihugu abantu ibihumbi mirongo ibiri baramaze gufa abandi barenga imiliyoni zibiri barahunga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda kandi ako karere kari mu bubangamiwe n'inzara ku isi leta zunze ubumwe za amerika itangaza ko ku munsi wa kabiri abasirikare bayo basambuye imodoka yari itezwemwo ibisasu biturika hafi ya mogadishu ku murwa mukuru wa somaliya bica abarwanyi ba al shababu babiri ibiro bikuru vya gisirikare c'amerika mu karere ka afurika africome vyatangaje ko ico gitero cabereye ku birometero bishika mirongo itanu uva ku mugwa mukuru mogadishu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi leta z'ubumwe za amerika zagavye ibitero vy'indege mirongo itatu na bitanu muri ico gihugu ca somaliya ibitero birenze ivyakozwe kuva amerika itangura ibitero muri ico gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi ivyo biri mu cigwa cakozwe n'ikigo fdd ni ukuvuga fondation pour la défense des démocrates mu kirimi c'igifaransa icigwa cashizwe ahabona ejo ku musi wa gatatu itorukanizo ry'amakuru ry'abarusiya komersante ritangaza ko indege zishika indwi z'uburusiya zononywe canke zasambuwe n'abarwanya leta ya siriya muri kimwe mu bitero uburusiya butari bwakorerwe kuva butangura ibikorwa vya gisirikare muri ico gihugu ca siriya ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'uburusiya ntaco buravuga kuri ico gitero coba carakomerekeje n'abasirikare bashika cumi b'uburusiya itorokanizo ry'amakuru komersante rivuga ko ivyo vyabereye ku kibuga c'indege z'uburusiya ahitwa him yimine ni mu buseruko bwa siriya hafi y'ibahari mediterane kandi ko n'ububiko bw'amasasu bw'igisirikare c'uburusiya bwatewe ivyo bibaye mu gihe perezida w'uburusiya vladimir putin atangarije ku itariki ya cumi nu yatangarije ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri guheze ko agiye gutangura gutahukana abasirikare biwe bari mu gihugu ca siriya iperereza muri afghanistan naryo ritangaza ko ryafashe abarwanyi cumi na batatu b'umuhari wa leta ya kisilamu ikabure ku murwa mukuru iperereza rivuga kandi ko mu bafashwe harimwo abanyamahanga umuhari wa leta ya kisilamu wagirizwa ibitero vy'abiyahuzi biherutse kuri uwo murwa mukuru wa afghanistan mu ndwi iheze wishe abarenga mirongo ine ukomeretsa abaharurwa muri mirongo icenda mu gitero cabereye ku kigo ndangakaranga c'abayisilamu b'abashite abo bahagaritswe inyuma y'umunsi umwe igisirikare ca leta zunze ubumwe za amerika naco gitangaje ko umwe mu basirikare baco yishwe abandi bane barakomereka mu mishamirano yabaye mu gisagara ca acine ni mu buseruko bw'intara ya nangarhare akaba ata makuru y'abagavye ico gitero aramenyekana tugarukiye muri afurika amashirahamwe aserukira abakozi ba leta muri cade ku munsi wa gatanu niho yamenyeshwa ko imishahara y'abakozi ba leta izogabanywa muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bavuga ko hasigaye ko umukuru w'igihugu atera umukono kuri iyo ngingo igamije guhangana n'ibibazo by'ubutunzi ico gihugu kirimwo abakozi ba leta mu gihugu ca cade ku ruhande rwabo bamenyesha ko mu gihe leta yoshira mu ngiro iyo ngingo bazoca bihereza amabarabara bikaba bishyikirizwa n'umukuru wa sendika y'abakozi ba leta muri cade
aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu naho murahakurikira amakuru n'ibiganiro byacu noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi abatwa bo mu ntara ya mwaro baraye babwiye visi perezida wa mbere wa repubulika gaston sindimwo ko batishimiye uburyo amoko ahagarariwe mu nzego zirimo zitegura umushinga w'itegeko nshinga rivuguruye ni inkuru ya kirisi munezero mu kabeho gafashe kari kazindukiye ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro abajejwe intwaro abaserukiye amashirahamwe n'abatowe muri iyo ntara y'akarere ko hagati mu burundi bari bitavye mu nyubakwa za rise yahi mwaro muri bo vena ruhuna umukenguzamateka wo mu bwoko bw'abatwa yatowe mu ntara ya mwaro twumvise igabanganywa ry'ubutegetsi mu nzego z'igihugu ibice mirongo itandatu ku ijana abahutu ibice mirongo ine ku ijana abatutsi muga hariho n'abandi barundi babatwa abatwa n'abarundi nk'abandi igihe rero muri izo mpinyanyuro ntitwiyumvisemwo nimwasubira guhinyanyura n'icubahiro cegera cyane cy'umukuru w'igihugu muzodufate nk'abarundi bafise uburenganzira bw'abarundi natwe mu gihugu tukibonamwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yavuze ko ku bwiwe ikibazo kidahagaze ku kugene ibibanza bigabuwe hisunzwe ubwoko ahubwo ngo abarundi bo mu bwoko bw'abatwa barikumira gaston sindimwo burundi ntitwovuga ko hari ubwoko uko ubwira uvuga ubwoko ni uko muba mutavuga ururimi rumwe mudasangiye n'imico imwe kugira ngo dutore inyishu twarapfundikanije amasezerano kugira ngo turabe yuko twobivamo iyo twifuza yuko abatwa baba mirongo itanu ku ijana mugabo ivyo vyo guhabwa tubireke abatwari ngaha genda mugire imigambwe mutsinde amatora abo bavuga abatwa bashatse kwisubiza inyuma kenshi kandi intwaro zamyeho zitigeze zibaha agaciro zibaha amatongo ngo baribe nk'abantu mu kigwati c'abatwa c'igihinga muri komine kayokwe hari abatwa batanezerewe no kugene izo mpinyanyuro z'ibwirizwa nshingiro zakozwe nyabenda abona ko hoba ugukosora si ukuvuga ngo ntidukerebuka kuko twebwe turafise ubu abantu bize nta kibanza kanaka umutwe atawushobora kujamo kubera afise abifitiye impamyabushobozi ntaco tuma atajamo ahubwo kimwe gusa bahinyanya ibwirizwa shingiro boshiramwo ivyo abatwa kuko abatwa n'abari abantu nk'abandi kandi ari bene gihugu icigwa vyampaye nabonye ko bibandanije uku biteba bitebe- bitebe bitebuke abatwa bazobandanya atajambo bafise mu gihugu kuko mu nzego zi- zi- zi- zifata ingingo urumva ntibarimo ubwawe iyaba uri mu bateguye izo mpinyanyuro uwo ari kugishinga ibice bingana gutya n'imiburiburi nari kugira ibice nka mirongo ine ku ijana ku bahutu na mirongo itatu ku ijana ku batutsi ku batwa nabo bagaca batwara ivyo bice vyoba bisigaye isekeza leta y'u Burundi yatanguje mu ntara zo gusigura imenyenyero z'ibwirizwa nshingiro n'ukugene abarundi bozemeza gisa n'igishitse ku musozo bikaba bitegekanijwe ko hazokwugururwa ikiringo c'indwi zibiri co gusigura igituma izo mpinyanyuro zokwemezwa mu runani amizero y'abarundi na cane cane kubegamiye umushingamateka Gatongwasa bavuga yuko batemera na gato izo mpinyanyuro z'ibwirizwa nshingiro baramaze gushikiriza impungenge bafise yuko bashobora kutazemererwa kwigisha kudatora izo mpinyanyuro ku ruhande rwa leta y'u Burundi aho intumwa zayo zagiye ziraca eka n'uyu munsi bizeza ko ikiringo co kwigisha kizoba cugururiwe abigisha gutora ego n'abigisha gutora oya imwaro Chrisi Munezero ijwi rya Amerika
tukiri mu burundi bamwe mu baturage bo mu ntara ya bubanza batahutse bava mu buhungiro mu nkambi ya rusenda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo baracyasubirayo gushaka imfashanyo bavuga ko batitaweho iwabo nk'abahungutse diane ndonse araduha iyi nkuru inyuma y'akamo umukuru w'igihugu petero nkuru nziza ateye impunzi ziri hanze y'igihugu ko zohunguka bamwe barahungutse babifashijwemwo n'ishyirahamwe ryita impunzi HCR abandi baritahukana muri aba abashikiye ku mutumba kagwema wo muri zone gihanga ya komine gihanga hari abaguma basubira buri kwezi gutora imfashanyo igenewe impunzi mu ikambi baje bavamwo mu rusenda iri mu gihugu kibanyi ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo urumva turagenda kwa turamugabe biva ku nzara tukaraho kuguma ngaho inzara iriko iratwiyica twatwongera kandi tukagenda tugiye gupokera agaca twigarukira buri muntu bamuhereza ibihumbi cumi na bitanu n'ubu ino barapokeza bakanka kuduha twege ngo twarahungutse ngo tuguma tuji bubembega natwe inzara iratwica tuguma dushaka n'agafashanyo twege twahungutse data ariko turabura uku gusubira gutora ibigenewe impunzi mu ikambi yo mu rusenda kw'aba banyagihugu bavuga ko ahanini kuva ku kutitabwaho n'abo mu ntwaro bo ku mitumba aho bavuga ko hafashwa abahungutse baherekejwe n'ishyirahamwe haser gusa bajya bo ku mutumba nibo babituma baca basubirayo kuko bavuga ati urabona nk'ugeragiye gupokera uno munsi segiteri aranditse aho kuvuga ati reka nandike na wa wundi ntashobora aca yiyandikira ba bandi nyene bafite amazina bakaca bagira amazina nka cumi ba bandi nabo bari aho muhira ntibapokera bakaca biyumvira ati n'ubundi turiko turagira hano turishwa n'inzara abandi bariko barapokera ca bongera bakaca bigira n'inzu bakagurisha kugira barabe yuko ukuntu boronka itike bakagenda none bamwe bariko barajya natwe inzara iratwishe wumva woca uguma ngaho tumugenda ukaca uguyo nyene kuri ibi abajeje intwaro muri komine gihanga bavuga ko ubushikiranganji bwo hagati mu gihugu bwatwaye imfashanyo y'amabati n'ibindi vyankenerwa ariko ko batakwiwe bose musitanteri ndayisaba leopold abandanya avuga ko yasavye abajeje intwaro ku mitumba gukora amanama y'abahungutse bose kugira bashobore kwitabwaho atawusigaye inyuma twobamenyesha yuko muri uku kwezi kw'icumi na kabiri umushikanje w'intwaro hagati n'inyigisho zo gukundisha igihugu yaragerageje ku vy'ukuri araza arafasha mu bantu baheruka guhunguka bari bahawe amabati bari bafise inzu zitameze neza kumbure ntibari gushobora gufashiriza abantu rimwe kuko ni intango kandi tugashimira leta kuri uwo mugambi mwiza imyidogo yamaho ivyo n'ibintu bisanzwe bati ntikuki twaba tutaronse mugabo twarabijeje yuko tuzobana tubashigikira tubasabira kugira ngo nabo baronke nabo babone yuko ari abenegihugu atakubakumira kandi ku vy'ukuri turamaze no kugirana inama n'abo bantu n'ubu twasavye yuko ku mitumba ku mitumba baza baragirisha amanama y'abantu bahungutse kugira ngo turabe ikintu catumye bagenda na cane cane cabico c'inzara canke c'amaronko kugira ngo tubafashe tubahanure tubashigikire ariko kandi uyarongoye komine ya gihanga aranavuga ko harabikika mu ruja n'uruza rw'abasanzwe baja kurangurira imirimo itandukanye muri ico gihugu ca Kongo mu kuja gufata ibigenewe impunzi mu makambi kubwo kwifuza amaronko menshi abantu bama bafise tuvuga ibintu vyo gushaka amaronko hari baca bagenda bakigira impunzi bakarondera ivyo bifungurwa kumbure bashaka kugurisha mugasi kuvuga ko ari inzara kuko twaragerageje nkuko twabitewemwo akamo n'abadukurira mu ntwaro bati nimubandanye mushigikirana haragiho n'amakomite yo gushigikirana rero ni vya bindi vy'amaronko duheruka kugirishayo inama kugira ngo badufashe kuko hariho abo twasanze bafasha abandi mu kujabura abantu mu bwato bidaciye mu mategeko tugasaba tuti umuntu azuba akeneye kujayo ntitumubuze yuko ajayo n'uburenganzira bwiwe mugabo agende ku mutumba babizi kugira ngo tumenye ivyo agiye gukora iyo muri kongo maze azagaruke atangorane nubwo biruko abasore hamwe n'abagabo bavuga ko nyabuna inzara ishobora kubakwegera uko ama bajabuka urubibe baja kurondera ico bafungura muri ico gihugu ca Kongo bagira ingorane ahanini zifatiye ku mwikeko bagigwa ko ko boba baja kwifadikanya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo twebwe nkatwe turi abantu b'abagabo n'abasore iyo tugiye kenshi turajyanwa n'inzara vurema no kubura icyo duhuriye bukore kimwe gusa tugiye nuko mu gihugu aho tuba tuvuye cyangwa imikaritsiye tuba tuvuye nyine baba batuzi nta bintu bibi tuba dukora kimwe gusa uba utumwe n'irya nzara baca bagufata nabi bavuga ngo ngo ugiye mu mugwano ngo ugiye kwigaha inkoho cyangwa ngo ugiye gufatanya na ba bandi bashaka kurwanya ubutegetsi mu gihugu bagaca bibaza ko aribyo ugiye gufashanya nabo kumwe ntibibaze ko hari inzara ikujyanye abajeje intwaro ku mutumba wa kagwema bamenyesha ko uharugwa ko ingo ibihumbi bitatu n'amajana atandatu babandanya bavuga ko imiryango imaze kumenyekana ko ifata ibigenewe impunzi mu ikambi yo mu gihugu cya kongo igera kuri mirongo itatu aha tukibutsa ko komine gihanga yageramiwe n'uruzuba mu mpera zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bamwe mu bari basanzwe mu bukene bakitaba imana abandi bagahunga iyo komine mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika tuve mu burundi noneho tujye mu rwanda aho leta ivuga ko izakurikirana abafaransa bakekwaho ibyaha bya jenoside n'ubwo bwose nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha ibihugu byombi bifitanye umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera evode uwizeyimana yabitangarije ijwi rya amerika asumuta kaboyi yaduteguriye inkuru mu mpera z'umwaka ushize nibwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda minisitiri louise mushikiwabo yatangaje ko u rwanda rurimo gutegura impapuro zo guta muri yombi bamwe mu bafaransa bakekwaho kugira uruhare mu byaha bya jenoside umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera evode uwizeyimana yabwira dijwi rya amerika ko kuba igihugu cy'ubufaransa kitarigeze gisinyana amasezerano na leta y'u rwanda yo guhanahana abanyabyaha bitazabuza u rwanda gukurikirana abafaransa bagize uruhare muri jenoside ubufaransa budushobora kutagira ubushake bwo gutanga umuntu runaka ariko niba u rwanda hari umuntu rushaka w'umufaransa ashobora gutembera agafatirwa kuri aeroport ahandi cyangwa agafatirwa mu kindi gihugu so ni ukuvuga ngo apfa kuba ari kuri notisi roje ya interpol gusa cyane cyane ko aba anaregwa ibyaha mpuzamahanga ntabwo rero kuba tudafitanye amasezerano n'ubufaransa ntabwo byatubuza gukurikirana abafaransa mu gihe twamara kunonosora amadosiye yabo neza cyane cyane ko amadosiye anahari hari uruhare rwabo rugaragara uyu muyobozi yongeyeho ko ibyaha mpuzamahanga birimo jenoside ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara kohererezanya abakekwaho ibi byaha bitagombera ko ibihugu biba byarasinyanye amasezerano minisitiri wizeyimana avuga ko igihugu cya canada cyoherereje u rwanda abakekwagaho kugira uruhare muri jenoside hatitawe ku masezerano ahuza ibihugu byombi leta y'u rwanda ivuga ko yagerageje korohereza abafaransa kuza mu maperereza rwifuza bifuzaga gukora mu rwanda ariko u rwanda rwo rwangiwe gukora amaperereza mu gihugu cy'ubufaransa minisitiri vode asobanura ko mu gihe u rwanda ruzaba rwamaze kunonosora amadosiye arebana n'abafaransa ibindi bihugu bizayashyira mu bikorwa nubwo abafaransa baba batabikozwa wenda abafaransa bashobora kuzabwira abantu babo bati mugume mu bufaransa aha ntawe uzabakoraho ariko nacyo ntekereza ko kuba imfungwa mu gihugu cyawe nabyo ubwacyo kiba ari ikindi gihano kuko ngira ngo u rwanda hari abantu rwatanze lisite runasaba ubufaransa ko nka leta ko bwakorohereza ubushinjacyaha bwacu gukora iperereza aho abo bantu icyo gihe abafaransa baracecetse nta kintu babivuze so turatekereza yuko rero u rwanda nk'igihugu ruzakora ibyo rugomba gukora niba hariho international arrest warrant mu gihe u rwanda rwafata icyemezo cyo kubona ari ngombwa ko ruzitanga noneho ibindi bihugu nabyo bizaba bifite akazi ko gukora inshingano zabyo u rwanda rwakunze kugaragaza ko bamwe mu bayobozi bakuru b'ubufaransa bagize uruhare rutaziguye muri jenoside yakorewe abatutsi abafaransa nabo bakomeza gushimangira ko ihanurwa ry'indege yari itwaye uwahoze ayobora u rwanda juvenal habyarimana ariyo yabaye imbarutso ya jenoside ndetse hagiye hakorwa amaperereza menshi ashinja abasirikare bakuru bahoze ari aba fpr inkotanyi kuba aribo bahanuye iyi ndege ibintu byakuriye umubano mubi hagati y'ibihugu byombi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali noneho tujye muri uganda gulu mu majyaruguru y'igihugu yamaze imyaka makumyabiri iyogozwa n'intambara y'inyeshyamba za elera abaturage ibihumbi n'ibihumbi baba abagabo abagore abana barishwe barashimutwa bafashwe ku ngufu abandi binjijwe mu nyeshyamba ku gahato francis okelo roya ni umwe mu barokotse ayo mahano ariko yasigaranye ubumuga bwo kutabona gusa yanze guhebera urwaje arimo arafasha abandi komora ibikomere yifashishije imbwa iyi nkuru ya harima atumani twayisemuriwe kandi turayigezwaho na eloge wirikaneza ku myaka cumi n'ibiri francis okeloloya umuhinga mu byerekeye inyifato ubu afite imyaka mirongo ibiri n'icyenda yagwaye uruhumyi bitewe n'ikibombe cyaturikiye mu rugo iwabo mu gihe yari karimba ibisigarira vy'ivyuma vy'ico kibombe vyinjiye indani mu mbonero y'ijisho ryiwe ry'ibubamfu bicaye umuviramwo uruhumyi mw'ishure ry'uburaro ry'impumyi hokero vyaramugoye gusaba ubufasha cane cane hageze kuja ku kazu ka surwumwe mw'ijoro aha niho havuye iciyumviro c'umugambi yitiriye imbwa zifasha abantu bafise ubumuga
I had to navigate my way from the sleeping quarter to latrine and that was not easy and these dogs came to uh, know that nategerezwa kwijana jenyene kuva hari uburaro gushika ku tuzu twa surwumwe kandi ivyo ntivyari vyoroshe hanyuma izimbwa zaje kumenya ko nkeneye ubufasha zaciye zitangura kumfasha kuva aho twaryama gushika ku tuzu twa surwumwe iyo uri umuntu afise ubumuga bwo kutabona neza wama wumva umenga ugira ubere umutwaro uremereye cane abandi mu gihe mu buganda imbwa zikoreshwa ahanini mu ruhigi hanyuma abandi bantu bakeya bagatunga imbwa imuhira kubera imvo z'umutekano okero yagendagenze mu bibanza bitandukanye yeganye imbwa zo mu mabarabara zigahabwa incanco imbere yo kuziha abazicunga baronse imyitozo yo gukoresha imbwa afatiye ku mbwa zo ku ishuri ryiwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu okero yatanguje umugambi yitiriye imbwa zifasha abantu bafise ubumuga kugira ngo afashe abantu bo mu gisagara ca guru cane cane abafise ibibazo vy'umwitwarariko urengeje akabonge hamwe n'ubwoba fida ko mu myaka mirongo itatu n'itanu ni umwe mu bantu mirongo ibiri n'icenda bitaweho n'umugambi comfort dog imbwa zifasha abantu bafise ubumuga we na basaza we bane banyurujwe n'umuhariyerera mu gihumbi kimwe majana icenda na mirongo icenda n'indwi batwarwa muri sudani umwe muri basaza we yagerageje gutoroka cheki charo ngono ke bere ke tiene ke ngore inge ano ni dare frida avuga ko musaza we yafashwe n'abagwanyi baca batangura kumutemagura bahereye ku maboko amaguru izosi hanyuma carapfa uwundi musaza we yatowe kuja imbere ku rugamba hanyuma araswa arapfa amenyesha ko inyuma y'iminsi ibiri ivyo bibaye musaza we mutoyi nawe yanduye korera nawe nyene aca arasandaba asigura ko ibi vyose vyamuteye guhahamuka yavuye asubira iwabo aja mu mugwi w'abavurwa ihahamuka lucia dok w'imyaka mirongo ine n'icenda nawe yamaze imyaka itanu yose mw'ishamba ko bitwa Jelwany maraju gineko dano mada ngeni kwana do bale cha wen ka dong gimano teme kbang no komati kapo si andang komberi no nari mu ntambara kandi nabonye abantu benshi bicwa niko avuga naratabaguwe igihe nagaruka imuhira naguma mbona ivyambayeko kandi ijwi ryose numva ryavuga nk'urusasu igihe nabwirwa ko nshobora kuronka imbwa nk'umugenzi nahisemo iyitwa sadiki ubu marana umwanya munini na sadiki mu ndoto nibuka udukino tugira na sadiki kandi buke buke byahinduye ibyiyumviro bibi byo mu ntambara imbwa zaronse uburaro abazicunga nabo baronka abagenzi mu buzima ibyizigiro by'aba bana bahuye n'abab'intambara n'uko abana babo batazoshikirwa n'ibyo babonye ahubwo bakanezererwa ubuto bwabo
eloge urakoze
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiloheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiloheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiloheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiloheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
inshuti zacu none ubu ngubu ijwi ry'amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
mu ntumbero yo kubandanya umugambi wayo wo gufasha iterambere ry'amagara y'abantu muri uganda ibiro vya amerika bijejwe iterambere ku isi usaid byaratanguje umugambi mushasha uzofashisha amafaranga angana n'amamiliyoni 28 z'amadolari y'amanyamerika mu rwego rw'ubuvuzi bw'akarere ka ashori uwo mugambi uzomara imyaka itanu ukitwa regional health integration enhanced service ugatazigwa rights ashori uzofasha iterambere ry'ubuvuzi muri ako karere k'uburaruko bwa uganda uzofasha kongereza abavuzi wongereze uburyo abantu baronka imiti aho bari mu bigwati babamwo wongere ibikoresho n'uburyo byitabwaho hamwe n'ubuyobozi bw'izo nzego z'ubuvuzi zitandukanye ahandi naho ibikorwa by'uwo mugambi bizofasha abantu bose haba ku muntu canke ku rwego rw'abajejwe amavuriro hamwe n'uturere kwiga inyifato nshasha zo kugabanya ikiringo abantu barindira imbere yo gufashwa usaid yahaye uwo mugambi wa rights asholi ibiro by'ishyirahamwe ryitwa university research corporation ari byo ubushakashatsi bwa kaminuza iryo shyirahamwe mpuzamakungu rikaba rizwi cyane kuba rimaze igihe kitari gito rikorera muri uganda uwo mugambi ni kimwe mu bikorwa vya leta zunze ubumwe za amerika ikorera buri mwaka muri uganda aho itanga amamiliyoni amajana atanu yo gufasha urwego rw'ubuvuzi muri icyo gihugu amerika irashimisha no kuba ikorana n'igihugu cy'ubuganda mu guteza imbere urwego rw'ubuvuzi n'amagara y'abantu muri uganda
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
nasanze ureba inyuma kandi ngendera imbere ibyo umutima wawe ushaka si byo nkeneye uri indyarya uri umunebwe uri umuhemu kandi kubana nawe nta mahoro ntabigezemo nasanze inshuti zawe zitankeneye gusa nanjye zanjye ntizikigukeneye urasuzugura uriye nzu urikunda umwanya ntabwo utayeho nanjye ukagenda wicuza nta na kimwe mwishyuza nawe nta na kimwe unyishyuza ndakwanga ndakwanga ndakwanga nawe ntushaka unyange i hate you i hate you never think about me cause i never think about you ndakwanga ndakwanga ndakwanga nawe ntushaka unyange i hate you i hate you never think about me cause i never think about you too amatwi yawe yafungure iyi ndirimbo ikunyure aho uri hose unyumve neza kandi wumve yuko ibyo ndi kuvuga mbikuye ku mutima twapfuye ubusa ibi bintu ibyo ukora gusa umusonga unteye ntimba unteye kandi ugiye wibuka yuko wanansigiisha uko umutima nta na kimwe nkwishyuza nawe nta na kimwe unyishyuza ndakwanga ndakwanga ndakwanga nawe ntushaka unyange i hate you i hate you never think about me cause i never think about you ndakwanga
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero inshuti zacu ibiganiro byacu birakomeza bikomeze bibanogere mugire umunsi mwiza murakarama mwari kumwe na thomas kamiringi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.